cigarettes in your Fendi
ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo nanjye edi rwema ndabasuje kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba abayobozi ba komine ya minembwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu mpanuko muri kongo bavuga ko abagwanyi b'aba mayimayi bagize ibitero ku mihana y'abanyamurenge twagerageje kwimira ibitero tubifashijwe nyine na frdc ingabo za leta gusa nyine ahantu habaye ibitero habaye henshi bisa n'ibigiye kugorana uwo ni gadi mukiza nzabinesha umuyobozi wa komine minembwe muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu yo mu bumanuko i kigali mu rwanda hakoraniye inama ya gatanu yiga ku ruhara rw'ubuhinga bwa none bugezweho eh, mu rugamba rwo guteza imbere ubutunzi bwa afurika naho inama nshingamateka ya burundi iriko iriga integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri incamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya gato perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko niyo niyo igihe cagera igihugu ciwe kizoshobora kumvikana n'igihugu c'ubushinwa ku masezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'ico gihugu
tukiri hano muri leta zunze ubumwe za amerika ubutegetsi buravuga ko bumaze gufata abantu mirongo itanu bushinja ibyaha ubushinjacyaha bwita uburiganya bwo gushakira ibyangombwa by'abanyamerika abantu binyuze mu bushyingiranwe
abayoboye abari mu myerekano muri sudani babandanije uno munsi ku wa kabiri ibiganiro n'abayobozi b'abasirikare b'ico gihugu bariko barondera kubakira ku ntambwe zari zimaze gushikwako
igihugu cya irani kiri mu biri ku isonga ry'ibiganirwaho mu mubonano uhuza mu kanya perezida vladimir putin w'uburusiya na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi polisi mu gihugu cya somaliya yatangaje ko abantu bane bapfuye bishwe n'umwiyahuzi mu gace ka wartanabada kari mu mujyi wa mogadishu ababibonye babwiye ijwi rya amerika ko uwagabye icyo gitero yashoye imodoka ku biro bikuru by'ako karere ubwo bari mu bikorwa byo gutanga ibiribwa ku bari mu gisibo gitagatifu cya ramadan polisi ivuga ko abantu icyenda bakomeretse n'ubwo ababibonye bo bemeza ko uwo mubare w'abakomeretse urenga mirongo itatu iyo nyubako yagabweho igitero iherereye hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu umutwe w'iterabwoba wa al shabab wamaze kwigamba icyo gitero kuri uyu wa mbere uwungirije umuyobozi w'uwo mutwe mahad karat yari yasabye abarwanyi babo kutamena amaraso y'abayisilamu iyo mvugo hari abasanga ihabanye n'ibyo abo barwanyi bamaze igihe bakora birimo kwibasira abasivili naho ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump yatangaje uno munsi wa kabiri ko niyo igihe cagera igihugu ciwe kizoshobora kumvikana n'igihugu c'ubushinwa ku masezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'ico gihugu ivyo mu ntumbero yo gutorera inyishu amatati ku vyerekeye ubudandaji hagati y'ubushinwa na amerika ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi perezida trump yasubiye kwagiriza ubushinwa ko ari bwo bwatumye impande zombi zidaheraheza amasezerano ku bijanye n'ubudandaji mu butumwa yashize ku rubuga twitter perezida trump yatangaje ko amerika ihagaze neza muri iki gihe avuga ko ku ntwaro yiwe atakindi gihugu na kimwe kizokura inyungu zidasobanutse kuri leta zunze ubumwe za amerika ku bijanye n'ubudandaji ivyo bibaye inyuma y'uko perezida trump yongereje amatagisi ku bidandazwa bivuye mu bushinwa vy'agaciro k'imiliyaridi amajana abiri y'amadolari hamwe n'umugambi wo gushira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye mu bushinwa vy'agaciro k'imiliyaridi amajana atatu y'amadolari ubushinwa bwishyuye mu gushira amatagisi ku bidandazwa bivuye muri amerika vy'agaciro k'imiliyaridi mirongo itandatu y'amadolari ingingo y'ubushinwa yo kwishura ku matagisi amerika yashize ku bidandazwa bivuye muri ico gihugu yafashwe inyuma y'uko ivyo bihugu bibiri bihagaritse ibiganiro vyerekeye ubudandaji hagati yavyo ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye i washington dc ata amasezerano ashitsweko
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igihugu cya irani kiri mu biri ku isonga mu biganirwaho mu mubonano uhuza mu kanya gato perezida vladimir putin w'uburusiya na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov avuga ko biteze kumva aho amerika ihagaze mu bijyanye no guhoshya icyuka kibi gikomeje gututumba hagati ya amerika na iran icyuka uburusiya busanga cyaratewe na amerika umuyobozi ushinzwe irani muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika brian hook yabwiye itangazamakuru ko irani ikomeje guhungabanya akarere ibinyujije ku gihugu cya siriya ahura na mugenzi we lavrov minisitiri pompeo yavuze ko yihanangirije uburusiya kutivanga mu matora ya amerika anasaba uburusiya kuva mu kibazo cya venezuela inama ibera isoci ibaye inyuma y'umunsi umwe gusa minisitiri pompeo yeretse ibihugu by'i burayi amakuru y'iperereza agaragaza, agaragaza ko irani ikomeje gushaka guhungabanya inyungu za leta zunze ubumwe za amerika abayobozi mu muryango w'ibihugu by'i burayi bo bakomeje gusaba amerika kwitonda no kwirinda icyateza intambara na iran minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa iran javad zarif nawe yumvikanye ashimangira ko amerika ikomeje ibikorwa by'ubushotoranyi ngo bigamije intambara yavuze ko nubwo batifuza intambara biteguye kwirwanaho bibaye ngombwa
naho muri sudani abayoboye abari mu myiyerekano muri icyo gihugu babandanije uno munsi wa kabiri ibiganiro n'abayobozi b'abasirikare b'icyo gihugu bariko bararondera kubakira ku ntambwe zari zimaze gushikwako ivyo naho vyaciriwemwo n'ubwicanyi bwabaye ku bantu batanu bari mu babandanya imyerekano imbere y'icicaro c'igisirikare ku mugwa mukuru wa sudani khartoum abari mu myerekano basaba ko hashirwaho leta mfatakibanza iyobowe n'abasivili inyuma y'imyaka mirongo itatu y'intwaro y'agahotoro ya perezida omar al bashir yamara abasirikare bakuye bashir ku butegetsi bariko barondera kubandanya bayobora igihugu umusirikare n'abari mu myiyerekano batanu barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye ku munsi wa mbere ku mugwa mukuru Khartoum ivyo vyabaye amasaha make nyuma y'uko impande zombi zitangaje ko zashitse ku masezerano ku bazoyobora ikiringo mfatakibanza urunani rw'abari mu myiyerekano muri Sudani bamaze igihe baganira n'urwego rw'igisirikare ruyoboye igihugu muri iki gihe urwo runani rumenyesha ko iyicwa ry'abantu batanu mu bari mu myiyerekano ari akigoro ko kugeramira intambwe zimaze gushikwako urwo runani rwagirije abagwanyi bashigikiye Omar al-Bashir ko ari bo bakoze ubwo bwicanyi
dukomeze amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi tugume hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho ubutegetsi muri leta zunze ubumwe za amerika buvuga ko bumaze gufata abantu mirongo itanu bushinja ibyaha ubushinjacyaha bwita uburiganya bwo gushakira ibyangombwa bya amerika abantu binyuze mu bushyingiranywe biravugwa ko abakora iyo migambi biganjemo abanyavietnam babikoreraga mu majyepfo ya leta ya texas inyandiko zashyikirijwe urukiko zigaragaza ko abifuzaga kubona ibyangombwa batangaga amadolari ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu na mirongo irindwi na bitanu by'amadolari kugira ngo babashakire umunyamerika bashyingiranwa mu mategeko ayo mafaranga yahabwaga umuryango uyobowe na ashley yenguyen kugira ngo bagaragaze ko ubwo bushyingiranywe bwabayeho koko uwo muryango wabafashaga gukora za alubume z'amafoto y'ubukwe n'impapuro mpimbano n'iz'imisoro byose bigaragaza ko babana kandi bafatanya muri byose bwana tony bryson ukuriye ishami rishinzwe abimukira mu mujyi wa houston yavuze ko icyaha cyo gukoresha ubushyingiranywe ugamije kugera ku zindi nyungu ari icyaha gikomeye kandi gihanwa n'amategeko yongeye ko abagikora kenshi batigera babana n'abo byitwa ko basezeranye
tugaragara muri afurika muri mari uh, icyo gihugu gisaba umuryango w'ubumwe bw'uburayi kongereza igikorwa cyo gufasha ibihugu byo mu karere ka sahel mu gihe biriko bihangana n'ibitero by'intagondwa umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu ca mari tiebile drame yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko ingingo zihutirwa zitegerezwa gufata ivyo ni nyuma y'ibitero vyabereye mu gice co hagati mu gihugu ca mali no ku rubibe ico gihugu gihana na burkina faso mu vyo yashikirije inyuma y'inama n'abashikiranganji b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'abashikiranganji b'ibihugu vyo mu karere ka sahel tiebile drame yatangaje ko bakeneye ko hafatwa bafatwa mu mugongo n'amakungu amenyesha ko bakwiye kwihutira gufata ingingo ziboneka mu mwakomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye muri kongo abayobozi ba komine ya minembwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu manuko bavuga ko abagwanyi baba mayimayi bagize ibitero ku mihana y'abanyamurenge baturira amazu ariko igisirikare cya kongo frdc eh, kibatuza bagiye kwinjira muri santere ya minembwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedas ngabo ari uvira nyuma y'imigwano yabaye ejo hashize ku wa mbere muri segiteri y'itombwe no mu nkengero za komine ya minembwe uyu munsi iyi migwano yakomereje mu mihana yo ku kabingo kwirumba gaseke ruhemba rudabagiza gakangara ndetse na muriza aho abagwanyi b'abamayimayi batwitse iyo mihana yose y'abaturage b'abanyamurenge bikino mitabu ni umuturage wo mu minembwe twavuganye nawe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yatubwiye yuko babuze iyo berekeza kuko imihana hafi ya yose y'abanyamurenge abagwanyi b'abamayimayi bayitwitse leta ya kongo yaratugurishije ntiwogera hano ngo urebe abantu bari hano n'ukuntu bahangayitse mu risikiri aho ngaho inzego za leta twarazimenyesheje abantu tugoreba no mu kuyuzuye ababembe bapfuye n'abanyamurenge n'abacu turi kumwe ariko leta ntacyo yarikora usize ko hari ingabo za leta zahageze ko ziraguma kugerageza kuzimya gahoro gahoro ariko nanone umwanzi w'ikarabasha imbaraga umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza nzabinesha yavuze yuko igisirikare cya congo fardc cyashoboye kwirukana abagwanyi ba mayimayi bari bagiye kwinjira muri santere ya minembwe kuko bagarukiye mu birometero bigera ku icumi n'iyo santere ikambitsemo izi mpunzi ziri guhunga iyi migwano twebwe twagerageje kwimira ibitero dufashijwe nyine na frdc ingabo za leta gusa nyine ahantu habaye ibitero habaye henshi bisa n'ibigiye kugorana ariko impunzi zaje zashyitse hano mu madegu impunzi nyinshi z'amoko yose ziri hano mu madegu gusa nta masitiriture dateye cyangwa se ahantu bushikira dufite kutugaragaza gufungura nk'amashuri bashobora kuzamo ariko abandi benshi ko baraza mu miryango izo nizo duhaha dukora yadufashije hari ibisharu zabo amwe yasohotse aza aja hanze nyine kugaragaza kureba uburyo bufasha gukumira gusubiza inyuma uwo waduye waduteye amashyirahamwe asanzwe akorera muri aka karere k'imisozi miremire ya minembwe ahamya yuko abaturage bagera ku bihumbi bamaze icyumweru cyose bahunze izi ntambara bugarijwe n'ibibazo birimo inzara aho bakambitse butoto nawumu ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya igf riri gukurikirana ibyabo abaturage bo mu moko atandukanye bari guhunga abaturage bamerewe nabi cyane pasike hari abahungira mu mazu hari abahungira mu bibira hari abahungira no mu mashuri hari n'abandi bari muri santere ya minembwe otur de la monisco abo bose bamerewe nabi kubera yuko badafite ubufasha bw'ibanze icyo twasaba imiryango impuzamahanga ni ukubagoboka ni ukubatabara cyane cyane bagwiriyemo abana abagore badafite icyo barya n'icyo banywa izi ntambara kuva zatangira tariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda igisirikare cya kongo fardc cyanze kuzihagarika kubera cyazitaga intambara z'amoko ariko uyu munsi byari biteganyije yuko abasirikare bava uvira bakajyanwa n'indege za monisco guhagarika izi ntambara ariko ntibabaye bakigenda umuvugizi wa gisirikare mu ntara kivu y'amajyepfo kapiteni diodone kasereka yabwiye ijwi rya amerika ko ejo kuwa gatatu fardc izohereza abasirikare mu minembwe gufasha abariyo vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara kivu y'amajyepfo tuve muri kongo tujye mu rwanda umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru yemeje ko abagabo babiri baregwa ibyaha by'iterabwoba bahuze muri fdlr aribo laforge fils bazeyi wari usanzwe ari umuvugizi wa fdlr na lieutenant colonel abega wari ushinzwe iperereza muri uwo mutwe baguma bafunze iminsi mirongo itatu iki cyemezo cyafashwe nta n'umwe mu baburanyi cyangwa abunganizi b'abaregwa bari mu rukiko ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi i kigali mu rwanda umucamanza yafashe iki cyemezo nyuma y'umwanya yamaze asoma ibyaha abaregwa bombi bazera forge fisi wari umuvugizi wa fdr na leta na colonel abega bombi bakurikiranyweho ibyo birimo iby'iterabwoba icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa fdr urwanya leta y'u rwanda kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba birimo kandi kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara icengezamatwara ryo kwangisha leta y'u rwanda mu mahanga kureba umutwe w'ingabo utemewe ndetse no kugaba ibitero mu gihugu ku rutonde rw'ibyaha bitandatu bari barezwe ubwo bagezwaga mu rukiko bwa mbere hiyongereho ibyaha bibiri ibyo ni icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'icyo gupfobya jenoside nyuma yo gusoma uru rutonde rw'ibyaha abaregwa bakurikiranyweho umucamanza yavuze ko bazeira forge fisi wari umuvugizi wa fdn na liyetona koronera bega wari ushinzwe iperereza muri uwo mutwe bakurikiranyweho ibyaha bikomeye ku buryo impungenge z'ubushinjacyaha zifite ishingiro ko baramutse barekuwe by'agateganyo basubira muri ibyo bikorwa cyangwa bakaba batoroka ubutabera umucamanza yanzura ko kubera uburemere bw'ibi byaha abaregwa baguma muri gereza iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza ry'ubushinjacyaha rigikomeza abaregwa bari bagaragaje ko barekurwa bakajyanwa mu ngandi mutobo aho bari kwigishwa bagasohoka bajya gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu raforge fisi bazeye yari yavuze ko ibyo yakoraga byose biterwaga n'ubuyobozi bwe atari gusuzugura uyu wazeye yarasobanuye ko yinjiye muri fdrr atazi ko kuri lisite y'imitwe y'iterabwoba ku ruhande rwe leta na koronera bega nseka nabo nawe yavugaga ko ashingiye ku mirimo yari ashinzwe nta gitero na kimwe yakoze ku rwanda yasobanuye ko ibitero bya gisirikare bya fdrr bikorwa mu ibanga cyangwa ishami runaka rikagaba igitero ritabajije abakuru abaregwa basabwaga kuba bafungurwa by'agateganyo bavuga ko basanga nta rindi perereza rigikenewe n'ubushinjacyaha kuko amezi bamaze mu rwanda bagiye batanga amakuru mu nzego zose zayakeneye ko ndetse bavugaga n'ayo bataba basabye bombi uko ari babiri raforge fisi bazeyi na letona koronera bega bavuze ko impungenge z'ubushinjacyaha zidafite ishingiro kuko badashobora gutoroka ngo basubire muri fdrr kandi barayimeneye amabanga isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa batitabye urukiko gusa mu iburanisha ry'ubushize bari barubwiye ko batazaboneka mu isomwa kubera ko bose bavugaga ko barwaye kuri uyu wa kabiri ari abunganizi babo cyangwa n'ubushinjacyaha nta n'umwe wari mu rukiko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru i kigali mu rwanda hakoraniye inama ya gatanu yiga ku ruhara rw'ubuhinga bwa none bugezwe ko mu rugamba rwo guteza imbere ubutunzi bwa afurika iyo nama yitwa transform africa summit yitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi bine barimwo abayobozi abagwizatunga bahinga mu buhinga bwa none bugezwe ko hamwe n'abandi ni inkuru bimenyesha amakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali intumbero y'inama yiswe Transform Africa no kurabira hamwe uko ikoranabuhanga ryofata iya mbere mu guteza imbere ubutunzi bwa Afurika mu minsi iri imbere igice ca mbere c'inama iriko ibera i Kigali cuguruwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente mu ijambo ryiwe yashimikiye ahanini kugwaruka yavuze ko igitigiri kinini c'ugwaruka kiri muri Afurika cari gikwiye kuzana impinduka mu guteza imbere ubutunzi hakoreshejwe ikoranabuhanga Edouard Ngirente ati aya n'amahirwe aho kuba umuzigo As you are aware, this forum originates from the desire for African governments and the private sector.
ati nk'uko mubizi igicumviro cyashizweho n'abikorera utwabo hamwe n'amaleta atandukanye muri afurika ati ntumbero no gushiraho nk'isoko rimwe ryerekeye ikoranabuhanga rigamije gukwega abagwizatunga benshi n'akazi gatangwe ku bwinshi ubushomeri nabwo bugabanuke ati afurika ifise urwaruka rwinshi rurenga miliyoni ijana na mirongo ine biyongereye mu myaka cumi iheze bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunani abanyafurika batarenze imyaka mirongo ibiri n'itanu bazoba barenga umuriyaridi umwe aba rero bari bakwiye kuba ubutunzi bukomeye bwa afurika mu gukoresha ikoranabuhanga ni naho tubonera amahirwe menshi kuko urwaruka ruzotanguza amahinguriro atandukanye mu by'ikoranabuhanga ibyo nabyo bigateza imbere afurika Startups which play globally a significant role in economic development.
yibukije ko ku isi yose sosiyete nshasha nyinshi zitanguzwa n'urwaruka Across the world, startups are currently being championed by the youth ku isi nzima urwaruka ruriko ruratanguza rukanayobora amasosiyete y'ikoranabuhanga atandukanye ibyo bituma batanga akazi ndetse no mu kibano hagahinduka kubera iterambere bazana ibyiyumviro n'imigambi mishasha bigatuma habaho impinduka mu by'ubutunzi hakavuka n'udusosiyete twinshi ubwo buhinga butuma n'abantu bakorana imbonankubone bari kure na kure nk'aho atamipaka y'ibihugu ibaho breaks the usual borders that has traditionally defined our countries.
mu rwanda yatanze akarorero k'ubuhinga bushasha bwitwa tap and go app ikoranabuhanga rifasha kuriha amafaranga muri bisi yo kwiyunguruza udakoresheje amafaranga ukuye mu mufuko ahubwo ukayashyira mu ikarata iyo karata ukayikoza ku mashini zabigenewe ziri muri bisi i kigali avuga ko amasosiyete nk'ayo yakwiye kuba menshi iyi nama yitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi bine muri abo harimo abayobozi batandukanye abagwizatunga ibihangange mu ikoranabuhanga n'abandi We are gathered here as leaders to chart the way forward as we transition into a digital economy with so many opportunities at our nk'umwe mu bitabiriye ibiganiro bitandukanye byatanzwe kuri uyu munsi wa mbere uwo ni umushikiranganji w'ikoranabuhanga paula ingabire yagaragaje ko afurika ikeneye cyane gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ikureho inzitizi ifise cyane cyane mu by'ubutunzi n'iterambere ati ikoranabuhanga ni umuti wa byose kuko ritanga akazi rikagabanya ubukene gutyo iterambere rigakwira isi yose nayo Fatuma Taba umuyobozi mukuru wa Jango sosiyete yo muri Cote d'Ivoire y'ikoranabuhanga nawe yagize ati hari igisiga ubwenge ati Afurika niyiza imbere y'indi migabane ku isi mu gukoresha cyane telefone ngendanwa kandi bandanya kuza imbere mu bijanye no gukoresha ikoranabuhanga mu rudandazwa yamara igakomeza gusigara inyuma mu iterambere abitabiriye iyi nama bavuga ko kugira ngo afurika igire iterambere rirambye mu by'ubutunzi leta n'abikorera utwabo babwirizwa gukorana kugira ngo havuke amahinguriro n'amasosiyete menshi atanga akazi akinjiza amakore n'amatagisi muri leta iyo nama yatanguye kuri uyu wa kabiri itariki cumi na zine izorangira ku wa gatanu itariki cumi n'indwi z'uku kwezi kwa gatanu igice gikomeye kizotangura kuri uyu wa gatatu kizokugururwa na perezida w'u rwanda paul kagame haritezwe kandi abakuru b'ibihugu batari bake barimwo uhuru kenyatta wa kenya n'abandi cek labeni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inama nshingamateka y'u burundi yatangiye kwiga umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko bamwe mu bashingamateka b'u burundi basanga gutora no kwemeza amafaranga leta ikoresha buri mwaka bisa nk'aho ari uguta umwanya ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifa- ibifashijwemo n'abanywanyi bayo ugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i uvira vedaste ngabo umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta niwe wari wajyanye mu nama nshingamateka iyi nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka uza erize ndayi ariko ahihanahana ko ivyumviro n'abashingamateka amenyesha ko hari amakosa agera kuri cumi n'atandatu muri iyi nteguro aho nyangaye ibwirizwa nshingiro mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo umunani na rimwe umukuru w'inama nshingamateka yabajije uburongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta icyo inama nshingamateka yakora kugira ngo ayo makosa akosorwe pascal nyabenda arongoye inama nshingamateka muravuga ama- amabwirizwa menshi ama article ataba yubahirijwe eh, na cane cane kuri iri bwirizwa rigenga ingene uburyo bwa leta bukoreshwa mukavuga byinshi bataba bubahirije imbere y'uko bishika hano iwacu mubona nk'inama nshingamateka eh, utaha twokora iki kugira ngo buhoro buhoro eh, ibi bitaba bigenda byubahirizwa bishobore kuzoza birubahirizwa erize ndaye arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta asanga amakosa menshi aturuka ku kuntu abantu badashaka gushira mu ngiro itegeko rigenga amatungo ya leta uko ryanditse iyo ico tubona cokogwa kandi si- si vyinshi ni kimwe ni uko abantu bakwenteriyoriza la, la, la, la loi organique sur les finances publiques kuko ni- ni- ni- ni- nkayo constitution ijanye n'ibintu vyo gutunganya ivy'amafaranga ya leta ugiye kuraba ingingo nyinshi zidashirwa mu ngiro ubu ushobora gusanga ari ukubera ntibaba barabona l'importance yazo canke ni uko zigoye gushira mu ngiro ubunyene mugabo ivyo rero vyose itegeko ryaramaze gushirwa ku mukono rirakurikizwa rero mu majambo make novuga nti icokorwa ni uko haba au niveau du ministère des finances canke ahandi hoba sensibilisation kugira iri tegeko la loi organique sur les finances publiques abantu baryishiremo bagenderiyorize babona yuko les dispositions zirimo ari obligatoire bafatiye kuri ayo makosa ari mu nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abashingamateka basanga kwiga no kwemeza iyo nteguro ari uguta umwanya umushingamateka andre ndayizamba wo mu mugambwe w'abadasigana iprona ni umwe muri bo twarahariye iminsi n'iminsi yuko leta na- logo- l'exécutif n'a pas le droit de modifier les crédits ndibuka ko ari jewe na propoje kugira twekilibre yuko leta twoyireka ika- ikamodifiya jusqu'à 2 itegeko riva ngaha rigenda muri sena ari uko muri sena baca bamo- bemera modification de crédit à 100 niko biri n'ubu mu itegeko rya finance bisigura rero yuko duhejeje kuvota budget le lendemain l'exécutif peut modifier tout le budget none wumva twebwe turiko dukoriye ntacyo bimaze rero ntuvuge ngo tu- twebwe nitwe duhurusha leta y'ingene ibo- i- ikoresha amahera si twebwe se leta kife uko ibibona ibyo by'uko ngo bozana ngo tukabyemeza ngaha a- a posteriori se meme inutile bagomba bakanabireka ahari muhindura iki Ba- byaramaze kuba modifiye byose ku rundi ruhande umushingamateka gabriel ntisezerana watowe n'umugambwe wa sendedefdd ari nawe urongoye umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ubutunzi ashikiriza ko ibivugwa n'umushingamateka ndayizamba birimo kurenza urugero je nibaza ko atari uko kuko nka bije turiko turiga turabibona yuko eh, 90-95% ivyo twatoye ariko bimeze kandi birespekta ivyo twatoye ngaha mu nama nshingamateka Aha rero nagomba petetre kugira ref- un rectificatif kugira ngo n'abantu baza kuvyumva ntibibaze yuko ce que nous faisons ici biba foutu à l'heure par le ministre eh, wa finance Eh, kuko vyinshi biba birimo c'est vrai que quelque part usanga hariho ivyo ahindura cyane cyane kuyo bijanye kuri limite de 10% umukuru w'inama nshingamateka abona ko ibivugwa ko haba kurenza urugero ku mafaranga leta iba iteganyijwe gukoresha byoba biva kuri politike yo gutubika uwavubi kugira ngo rero hano muri asambure nationale muri sena dushobore hindura twisanzuye ko dushaka ibiharuro aha twongera biriya twongera biriya kandi abajejwe kwinjiza uburyo no kubusohora babona limite dushobora gukoreramwo naho ngira ngo bica bi- bigoranira kugira ukutumva kumwe ku bijanye n'integuro y'amafaranga leta ikoresha buri mwaka habamo amakosa ajanye no kurenza ayabategekanyijwe harimo icyakogwa baba abashingamateka n'urongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta bose basanga hakwiye gutegurwa uruganda abegwa n'ico kibazo bahanahanamwo ivyiyumviro kugira ngo haboneke itegeko rigenga amafaranga ya leta ajyanye n'ibihe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshingamateka bitegekanyijwe ku igenekerezo rya makumyabiri n'umunani za kuno kwezi kwa gatanu abashingamateka baziga bongere bemeze integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izakoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushira uwa bibiri na makumyabiri vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvuga mu ntara ya kivu y'amajyepfo
mu kanya gatoya turasezerana mu biganiro n'amakuru tuba tubafitiye ariko imbere yaho reka dusubire tubibitse nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko niyo igihe cyagera igihugu ciwe kizoshika kizoshobora kumvikana n'ubushinwa ku masezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'ico gihugu igihugu cya irani kiri mu biri ku isonga mu biganirwaho mu mubonano uhuza mu kanya perezida vladimir putin w'uburusiya na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo abayoboye abari mu myerekano muri sudani babandanije uno munsi ku wa kabiri ibiganiro n'abayobozi b'abasirikare b'icyo gihugu ariko barondera kubakira ku ntambwe zari zimaze gushikwako ubutegetsi muri leta zunze ubumwe za amerika buravuga ko bumaze gufata abantu mirongo itanu bushinja ibyaha abushinjacyaha bita uburiganya bwo gushakira ibyangombwa bya amerika abantu binyuze mu bushyingiranwe naho muri mari icyo gihugu gisaba umuryango w'ubumwe bw'uburayi kongereza igikorwa cyo kubafasha mu karere ka sahel mu gihe bari bahangana n'ibitero by'intagondwa amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya hano bigaragaye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimire jenjeni yadufashije mu buhinga bw'ibyuma fasigebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro wehagarariye ni etiyeni karekezi kuri mikoro ari kumwe nanjye fide niyo ngabo nanjye edi rwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza twongere duhure mu gitondo tubagezaho amakuru yacu avugwa mu karere cyangwa cyane